mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabonekije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ibindi bihugu biriko birakuraho amaviza ku banyafurika bose babigendeye ibya nyuma biherutse gufata iyo ngingo ni kenya n'u rwanda perezida wa kenya william ruto yatangaje mu mpera z'ukwezi kurangiye ko igihugu ciwe kizokuraho viza mu mpera z'uyu mwaka ku banyafurika bose bazogendera igihugu ciwe perezida ruto yarashimikiye ku kamaro ko gukuraho viza ku bihugu byo ku mugabane wa afurika mu kuvuga ko atakamaro izo viza zigirira ivyo bihugu umuryango w'ubumwe bwa afurika umaze igihe ukurikirana umugambi wo korohereza uruja n'uruza rw'abantu ku mugabane wa afurika ata viza zibanje gusabwa naho hari amasezerano yabaye ku mugabane wa afurika hagati y'ibihugu n'uturere tugize uwo mugabane intambwe mu ntumbero yo gukuraho viza ku banyafurika bagira ingendo kuri uwo mugabane zari kwezi perezida wa kenya william ruto yarerekanye ingaruka mbi zo gusaba viza ku bagira imirimo y'ubudandaji abagwizatunga n'abagira ingendo yatangaje ko igihugu ciwe ciyemeje ku vyerekeye kubihindura yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka ata munyafurika n'umwe azosubira gusabwa viza kugira ashobore kuza muri kenya n'igihugu c'u rwanda carafashe ingingo nk'iyo mu ntango y'ukwezi eh, kurangiye y'uku kwezi yo gukuraho amaviza eh, ku banyafurika bose bazogendera ico gihugu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri amazinga ya seychelles n'ibihugu vya gambia na benin nivyo vyonyene birekurira abanyafurika bose kubyinjiramwo ata viza babanje gusabwa icegeranyo gishigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika nico catangaje iyo nkuru n'izihe ngaruka gukuraho amaviza bishobora kugira ku bijanye n'uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hamwe n'ubudandaji n'iterambere ku mugabane wa afurika nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga twatumiye umushinga ndahaheze none cenzi umuhinga mpanuza jambo ku bibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu ca canada ndabanje kubaramutsa amahoro fideli
iyi ngingo iherutse gufatwa n'ibihugu eh, vya kenya n'u rwanda yo gukuraho amabiza ku banyafurika bose bazoba bagendeye ivyo bihugu iyo ngingo ivuze iki muyibona gute
iyo ngingo niyo nziza iratumbereye kandi ije hageze kiranoneho umukuru w'igihugu wa kenya yarasiguye igituma yafashe iyo ngingo yavuze ati ibihugu igihugu cyanjye cyahora gisaba mureke yinjire viza mureke yinjire si mureke arengane ni mureke yinjire wowe rero bagusabye mureke mureke yinjire urahom- u- ua- urahora utanga amahera atari make uta umwanya uri umudandaza uraharura umwanya n'amafaranga utanga bakugabanyirije umwanya n'amafaranga wowe uri umudandaza wowe uzi kudandaza wowe uzi guharura ugira uti barantabaye turabishikako turabe rero abo bakuru b'ibihugu babiri uwa kenya niwe yatanguye kuko hari abandi imbere yabo ariko yarakurikiye iyo nzira gukuraho mureke yinjire winjiye muri kenya mu gukuraho mureke yinjire winjiye mu rwanda twihweze rero ibintu bine turabe ubwa mbere ibyahora bisabwa ubwa kabiri turabe igihindutse muri iyi ngingo abakuru b'ibihugu bibiri bafashe icya gatatu inyungu kuri mukerarugendo no ku gihugu cya kenya n'u rwanda hanyuma dukuremo inyigisho ibindi bihugu byokuramo nabyo icya mbere rero kandi mbanze nkengurukire abamenyeshamakuru b'ijwi ry'amerika batubwiye bati murisanga eee n'abavukanyi n'abakunzi bene iwacu dusanga iri jambo namwe muri isanga turavukana abahuriye ku ijambo baravukana iyo batoba bazinanye turavukana rero yego ibyo niko bijambo dutere imbere
Eh, ibyahora bisaba
yego ibi biri mu migambi y'umuryango w'ubumwe bwa afurika imigambi yo gushyiraho uh, pasiporo imwe eh, nibaza ko batanguje uwo mugambi ariko nturashika kure gushika ubu abaronka iyo pasiporo eh, n'abakora muri uwo muryango hamwe n'aba n'abadiplomate Ah, mwibaza ko mu mu bihe biri imbere bizoshobora gushikwa ko hakaba nk'iyo pasiporo imwe ku banyafurika bose ng- i- ifatiye nko ku byerekeye i- i- irya ah, pasiporo ya Schengen eh, viza ya Schengen mu karere k'uburaya
Eh, ibyo mu mu byerekeye afurika yewe ndiyumvira ko ni icyifuzo ni cyiza ariko urabye ibisabwa kugira ngo ibihugu igihugu cyose cyemere gukuraho eh, i- impapuro zu- z'urugendo ku- ku- ku bene igihugu cyacyo kugira ngo kibyemere byafashe umwanya muremure i buraya nabo murabona ubu eh, babihinga bariko barigara- baragarama bariko bara- mm, baraba hirya no hino ariko muri- mu byerekeye afurika aho bizoba ukundi kundi ntituragera aho ibihugu byacu bita- byemera bigashikaho bitanga u- u- impapuro zo gusohoka kwidegembya kwi- hanze bitagoranye ntiturahagera bizotugora bizofata igihe murakoze byose nemeza ko uwo mu- uwo mugambi uzoja mu ngiro vuba tuze ku mirongo ya telefone dufise demokarasi festus uratwumva
sabwe
Eh, tu- tu- turiko tu- tuja ku mirongo ya telefone kuba ariko bara- baratwumviriza ariko barahamagara uratwumva demokarasi
ego ndabumva ijana ku ijana uri he
ndi neza neza mu gacumba mu gisagara cya bujumbura urafise ikibazo ubaza umutumire canke ciyumviro woshikiriza
Eh, ndafise ikibazo nkongera nkagira n'icyiyumviro ariko reka mpere ku kibazo yego
Eh, ikibazo mbaza twe twaraciye mu mashure turiga amasware turiga amageografi y'ibihugu ukuntu ibihugu bishobora gutera imbere mu mwanya muto canke mu mwanya utinze muriko muranyumva yego cyane rwose ariko muga ego ariko rero turiko turabiraba uko ibihugu vy'i burayi canke za amerika canke ku mugabane wa, wa aziya ba- babikoresha umugabane wa afurika wacu urabibona kandi ukama ubisoma mu bitabo ariko ntituramenya neza impamvu nabo batabikoresha mbega boba babuzwa n'ivyo bihugu vya burayi na za aziya na amerika canke ni twebwe nyene abanyafurika tutashaka kubishikako
ndabashimiye
ego ico rumva ni ni kibazo
yego
hanyuma intererano nayo eh, kurya nyine twabyiga mu mashuri ati ufashe iri rangi ugateranya n'irindi bizana iki twari dukwiye kurabira rero akarorero kuri bijya bihugu ukuntu byashyize ku iterambere natwe eh, izi pasiporo z'umugabane wa afurika ziba kuba kumwe bakorohereza abanyafurika kuko biriya bihugu birateye imbere n'ibyo muga abanyafurika nabo turacara inyuma mu iterambere uburyo ntibuboneka bw'amafaranga bakabishyira ku mafaranga make ku buryo umunyagihugu ashobora koroherezwa Eh, nk'umunyagihugu yegereye umupaka kanaka ashobore kugenda mu kindi gihugu nubwo yaba afite umutare w'ibihumbi ijana agashobora gukora icyo yifuza cyose kandi mu mwanya muto murakoze
yego mumwishure yego yego cyane U- uwo muvukanyi eh, avuze ati ibindi bihugu byara- byarafashije byara- byaruguruye aho ku mipaka yabyo byaruguruye imipaka burya si byinshi abanyaburaya ni be- ni- ni ibihugu bitari bike mirongo ibiri na bingahe ibyo o, biri mu ishyirahamwe rimwe ishyirahamwe rimaze gutera intambwe itari nto kuko byinshi ifaranga bararisangiye iv- izo mpapuro zose zo gusohoka no kwinjira barazisangiye M- maze ubu basigaye bavuga ko hari urubibe rumwe Ru- ru- rumwe ni ukuvuga urubibe ibyo bihugu bisangiye n'ibindi bihugu bitarimwo muri iryo shyirahamwe N- bariyaguye rero haragutse hagasigara hariha umureke yinjire abandi bava ahandi abo n'aba- aba- aba- abo n'abandi banyaburaya batari muri iryo shyirahamwe nk'abongereza bi- bidohoye nk'aba- nk'abarusiya eh, abo o bategerezwa kuriha eh, mu- mureke arengane mureke yinjire binjiye muri ibyo bihugu biri bifite urubibe rumwe biraborohera birorohereza bene gufata iyo ngingo birorohereza aba- aba- aba- abaje iwabo muri afurika igihugu cyose gifite urubibe rwacyo rwacyo rwa- imbibe nu- zingana n'uko ibihugu byacu bingana ni mirongo itanu na bingahe mu ishyirahamwe rya afurika imbibe zingana uko esha umuntu yogeraho akihangana ati ubu rero dufite urubibe rumwe ni imbibe za afurika Eh, yoba du- yoba ateye imbere ariko ntiturahagera abami ba mama yego
hanyuma ukiza uti byoba byiza kuri twebwe rwose byoba byiza cyane Mwo- turaza kubiganira mu gihe bokuraho muri muri afurika bati ubu rero hari urubibi rumwe mwese muri abanyafurika nimwidegembye muri afurika nzima bizoba ari gutangaza ariko bane bama ntimwihute kuko turacyafite ibintu byinshi bitugoye aho ni icyifuzo cyiza cy'iwawe nanjye nicyo nifuza ariko urabibona hmm, uvuye aho mu gatumba ukajabuka harya harya harya harya hakurya uruvira ubu aha inshuti yanjye ntubuze ko ni- niba uva muri ako karere urabibona ntibyoroshye uje i kongo ntibimworohera uje i kongo ntibimworohera aho naho aho hakurya hakurya aho ugiye hakurya y'akanyaru mhm, hari ikibazo aho hakurya y'akanyaru karya kanyaru karya ujya mu- mu mugezi rusizi igitangaza ntabwo ari ikiyaga ariko Yego.
nuko maze rero mu- uraba ibyo byose ubikoranye mhm, haracyari ikibazo bane ba mama dufise hasi ari ku murongo wa telefone uratwumva
Alo, ego ndabumva mwiriwe mwiriwe uduteye akamuri he
Eh, je ndabateye akamu ndi muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya okatanga lubumbashi ufise ikibazo ubaza ciyumvira ushikiriza
je mfite ikibazo nagomba kubaza urabona ibihugu byacu bya afurika bifite ingorane barashobora kuvuga dukwiye kiki kintu kugira tworohereze abantu ariko ugiye ugashika ku mipaka ubona realite ari yindi urashobora gushika uzi ko viza kugongesha ari gusa bayikuyeho ariko yinjiye mu mabiro burya buri muntu akwishyura ngo dusoroma aho turima rero twagomba tubaze sinzi ko leta yamaze gushyiraho abantu mu biro bazoza bakurikirana bijya bintu kugira abantu bakabagongera viza ya gusa cyangwa nyine n'ama- ni- ni- ni imvugo yo kuvuga ku munwa badashyira ku ngiro nicyo nakubaza icyo murakoze
Okay.
jewe uko nzi u rwanda uko nzi perezida kagame uko nzi kenya uko nzi perezida ruto ndiyumvira ko ari abashinga ntahe b'iteka batavuga amajambo gutyo asunitswe n'umuyaga ndakeka ko bizokurikizwa vuba kuko abo bashinga ntahe babiri bamaze kugera ku rugero ruboneka ndetse iyi ngingo ije gusoza n'inyongera y'ingingo zindi zahahora ingene ibihugu byabo byari bitekanye ingene ibihugu byabo byari biringanijwe ingene ku mipaka byari byifashe ibyo byose ubishyize hamwe wabona ko iyi ntambwe ariyo yari isigaye kugira ngo borohereze ba mukerarugendo ibihugu byabo noneho byongereze inyungu irongereka inyungu izokongereka kandi barazi guharura abo bombi ino nyungu ni uguha inshuti yanjye Halo.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turavuga eh, ku byerekeye ingingo yo gukuraho amaviza ku banyafurika bose eh, bazoba bagendeye ibihugu vya kenya n'u rwanda bikaba byiyongeye ku bihugu vyari bisanzwe gushika mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri eh, vyari bisanzwe vyarakuraho amaviza ku banyafurika bose bashaka kubigendera nayo ivyo bihugu akaba ari gambia benin n'amazinga ya seychelles Ah, ivyerekeye gukuraho ayo maviza nka ruto yavuze ko atakamaro gushiraho amaviza ku kuyagumiza bigirira ibihugu aravuga ko vyugaranira abantu mu mbibe z'ibihugu vyabo cane cane abakiri bato naho perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko bishobora gufasha mu vyerekeye nki- ingenzi abakerarugendo uh, mu bifasha mu vyerekeye ubutunzi bw'ibihugu Ah, mwibaza ko n'ibindi bihugu muri afurika bishobora gufatira ku kuri iyo ntumbero ivyo bihugu bitanu bimaze gushikako ah, bik- navyo biga- bigakuraho ayo maviza kuvyogirira akamaro ah, i- ibihugu vyo muri afurika umugabane wa afurika
yego cyane ha- ariko urabe urabe eh, abo baperezida bombi bagira bati mu by'ukuri nta nyungu eh, nta nyungu igaragara iboneka twahora twinjiza mu gihugu cyacu igihugu cyacu gikinjiza bikwiye bicunguka bikwiye mu gihe twari tugisaba mureke yinjire mureke yinjire murabizi mu- muri ibi bihugu bita- bya- bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yahora ari amadolari niba ntihenze amajana abiri si make amadolari amajana abiri uyongereje ku mahera watanze kuri tike usanga ayo mahera atari make aho ni ku muke- ni kuri mukerarugendo ego niko uyatanze winjira ayo mafaranga utanze yinjira mu isanduku rya kenya cyangwa ry'u rwanda mu gihe abo bombi bavuze bati ayo mahera amajana abiri wahora utanga yagumye wewe urabyina kandi zirahageze wageze kuri hatiki wongeye ko amahera ya muke- mureke yinji barayakuruhuye yemwe hasigara mwiza- mwi- mwivuganira n'amahera utanze kuri tike yawe gusa ni inyungu kuri mukerarugendo yego baharuye rero bati mbega twebwe iyi nyungu y'amajana abiri twahora dukura ntitwoyireka kugira ngo twunguke i- i- gatatu ku ijana icumi ku ijana mirongo itanu ku ijana hanyuma nibyo baharuye kandi biraboneka ko kenya na- na- n'u rwanda babanje guharura barindika murakoze Uh, uh, turaronse undi mutumire uh, ikibazo ca telefoni cari cibonekeje ariko cavuye mu nzira ni professeur Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza y'Uburundi uh, turiko turavuga kuri iki kibazo cyo gukuraho amaviza ku banyafurika bashaka kugendera ibihugu vyo muri Afurika aho ibihugu bimaze gufata iyo ngingo uh, ibiherutse ari Kenya uh, n'u Rwanda vyiyongeye ku mazinga ya Seychelles na Gambia na Benin byari bisanzwe birekurira abanyafurika bose kuvyinjiramwo ataviza wanje gusabwa uh, ku bwanyu mwibaza ko ni ikibazo nariko ndabaza umushinga ndahize none icaye nzi ko bizotuma n'ibindi bihugu bi- bifatiraho akarorero n'akahe kamaro bishobora kugira nkamwe mwanonosoye ivy'ubutunzi ku bijanye n'ubutunzi bijanye uh, n'ubudandaji uh, na cyane cyane ko afurika yashizeho uh, u- umuryango w'ubumwe bwa afurika n'ibihugu vyo muri afurika vyashizeho amasezerano ku rwego rwose rw'umugabane wa afurika uh, rwo kugera uruja kurekura uruja n'uruza atantamba mu vy'ubudandaji uh, mubibona gute
Eh, murakoze cyane eh, kuri icyo kibazo kandi muramubarira telefone yari yangoye nta kibazo Eh, nashaka ego nashaka kunganira umushinga nawe zemewe kuravuga Eh, avuga yuko ku by'ukuri akamaro ni kaniniya kandi cyane cyane ku bihugu dufashe igihugu cyacu cy'u Burundi Eh, mu- musanga nk'abantu binjira mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane dufashe nk'abajya abantu binjira bava mu bihugu bibanyi ahantu ko navuga nka cyane cyane nk'abava mu gihugu ci- kibanyi cya Kongo muza gusanga ari abantu benshi cyane kandi b'ingirakamaro rero ni ukuvuga yuko eh, ayo mahera bayakuyeho ingenzi zo kwiyongera ubudandaji bukaduga ukarusha mbere eh, n'ayo mahera yitwaho yuko eh, bariko baratanga kuri mureka arengane hanyuma ikindi umuntu yokongera ko ni uko ibihugu vya afurika na cane cane dufatiye ku burundi bifite amasezerano n'ibihugu vyinshi bidasanzwe bitanga ah, ayo mahera hano ndashobora kuvuga nk'ibihugu byo muri kano karere eh, ko mu buseruko eh, ko muri EAC ndashobora kongera ko mbere na byo bihugu dusangiye eh, nabo nyine imbibe zo muri komesa mbere umuntu arashobora kuvuga n'ibindi bihugu dusangiye bisangiye amasezerano cyane cyane byo muri afurika yo hagati eh, bita CAC rero ibyo bihugu mugiye mukabiharura muza gusanga ari ibihugu byinshi ni hafi igice cya afurika cyaba- cyaba abo dusigaranye abo dusangiye amasezerano kandi dusangiye n'imbibe ni ukuvuga yuko eh, ufatiye kuri ibyo bihugu rero ni akamaro kanini ku- kubareka bak- bakinjira eh, batarishyura amahera nibaza yuko ibyo bihugu bimaze kubibona nka kenya cyangwa amazina ya seyisheli mbere n'u rwanda n'ibindi nibaza ko bazoboneraho ku by'ukuri kandi dusanzwe dusangiye amasezerano y- y'ubumwe bwa afurika mbere na na- na- na- na afurika imwe y'imigenderanire muri yita viziyo venti sosanti turuwa mirongo ibiri na mirongo mirongo itandatu na gatatu nibaza ko ari ari aho turiko turabona by'ukuri ko abanyafurika bakwiye kuja hamwe nk'uko aba- abaperezida ba kera bize- bigeze ku kubyerekana cyane kubishikiriza cyane cyane twibutse nk'ijya myaka yo kwikukira nibaza ko gushikirana haheze no abiturusha Mu- muribuka yuko igihugu cya gana kigitwabona nko amekuma yari yavuze ko afurika by'ukuri ikwiye kuja hamwe mbere n'igihugu cya etiyopiya barigeze kigitwanagwana n'umukuru w'igihugu wa mbere bakikukira nabo nyine bari bafite iyo- iyo- iyo- iyo viziyo yo kwerekana ko afurika by'ukuri tukwiye kuja hamwe no kuja ku bihugu vy'uburaya canke naho umuntu yovuga ibi- amaleta ya leta z'ubumwe z'amerika rero ndashigikira ico ciyumviro cane cyane yuko eh, afurika ikintu dufite ni imigenderanire ya hafi mbere n'ukuri nabo turiko turaraba sibajya bava kure ariko twogera aha hafi abantu bo bo mu kibano nibo bakwiye kwinjira batarishe kandi nibo bazozana mbere n'iterambere mu gihugu iwacu murakoze murakoze Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone dufise claude nibigira uratwumva
ndabumva cyane menyeshamakuru uduteye akamurihe
ndi zambia rusaka ufise ikibazo ubaza abatumire canke iciyumviro ushikiriza ubishikirize
ariko icyo cyumviro nakikiriza cyunganizi
mugishikirize
ego imicungiro nari ifise ni uko ari ingingo nziza ingingo yo gukuraho amaviza ku bihugu by'abanyafurika cyane cyane nk'uko byatangajwe nk'uko aba- bariko barabivuga ubyararondeye nayo yo kurikurikira ya gana kandi na muamerika dasi akabishimangira cyane ayirondera ina- a- arondera yuko afurika twogira ubumwe nyine umuntu ajya arishe yarizana kuko bifise inyungu mu buryo bu- bushika nka butatu navuga nka butatu icya mbere ni ibintu byakira ingenzi ingenzi umuntu akiga agatembera icya kabiri umuntu akarondera ubuvuzi aho busanzwe ko usanga abantu benshi bariko barabura ubuvuzi kandi ugasanga avuga ati iriya hariya hari amaviza bintwara uburyo bungana uku ariko igihe umuntu yishyura akizana mu bihugu akavuga ati ndagiye ndagiye dufate gusa nk'aka karere kacu ka ka afurika y'ubuseruko kuba turi muri kimwe cya east africa biroroshye ariko hariho n'umuntu aravuga ati ndakeneye gushyika muri zambiya hariho viza usanga bakwaka viza ufate nk'umunyeshuri cyangwa nk'umunyeshuri agomba avuga ati reka menye ko umwana wanjye kwiga muri zambiya hariho viza bazomusaba hariho no kubwira yige bamusaba ati yes permit ko wo kubwira yige rero biraryoshe yuko afurika twogira ubumwe bagakuraho amaviza bak- ari ibindi bihugu nk'uko u rwanda na kenya babitanguye n'ibindi bihugu byose byo muri afurika bigafata- bigafata iyi ngingo yo kuvuga ati reka dukureho amaviza abanyafurika baze baratembera ego ariko nkaba mfisha kandi kabazo a- ikindi kibazo nobaza mbega nibabikuraho ko tubona hamwe mu bihugu bimwe usanga hari ubucudike bw'abantu benshi n'ibindi bihugu usanga abantu ntibaraho ubucudike nta ngaruka mbi bizozana muri uko gukuraho amaviza nubwo batazaba batanga izina ry'igihugu mu gukuraho amaviza ko abantu bashobora gutembera icyo nicyo kibazo nari mfise hanini hanini mu kurangiza intererano nari mfise murakoze murakoze ndabashi- ndabashimiye Eh, mushinga ntahize no mwamwicura muri make eh, iki kibazo abajije n'icimvura ashikirije n'ibigira yego cyane eh, umushinga ntahe nibigira agize neza gushyikiriza i- ico cyiyumviro n'icyo kibazo icyiyumviro muri make avuze ati abatuboneye izuba nka Kwame Nkrumah yifuza ko afurika iba imwe igakigira urubibe rumwe igakigira kubure ifaranga rimwe inguma yabona kure kure kure kure kure nicyo bamuhoye inshuti yanjye burya kugira ngo bamukure inguma yarihwa mu kirenge cya cy'ibihugu byo bibihangange icyo bituma baciye bafata ingingo zose bamusubiriza abo twita abakomacyoto umukomacyoto akomera icyoto shebuja agaca ataramuka igihugu cyo kigasigara mu menyo y'uwo shebuja komacyoto wigikana nisubira inyuma ejo bundi niho yisu- yisubiza agateka nkuruma niko yazize rumumba nico yazize rwagasore nico yazize mutara nico yazize eh, kijya gihe cya mirongo itandatu na rimwe na kabiri na gatatu ryari ibanganye kabura ibyo byo byabaye maze rero abanyafurika b'icyo gihe babona kureka kuruma nka modibo keita babo- barabakenyaguye nka bose nka modibo keita ba- ba- bategeka mari bose barabakenyaguye abari muri uwo murongo afurika imwe urubibe rumwe ifaranga rimwe umukuru w'igihugu umwe i- yumvishe ingene afurika iba yifashe ku isi nzima ubu ubu ibyo byarasubiye inyuma umugambi watise kubera eh, nta nyungu y'abandi yarimo ariko yari inyungu ya- y'abanyafurika ariko ibyo nibyo batashoboye ubu rero ugize uti mbega bi- ubu ubu ntitotangura tuka- tukugurura imipaka ku babanyi uvuze ukuri uvuze ukuri uwo kugurura agatumba abanyekongo bene wacu bakinjira mu ikongo abanyekongo abarundi bakajya mu ikongo ata kindi kimeze gusabwa kiretse kwerekana gusa mureke yinjire cyangwa mureke arengane
murakoze nibyo byoryoha nibyo byokoroha byokoroheza bose bene gihugu n'igihugu murakoze ubu murabona yaja mu- ja mu- ku kanyaro jaharya maze sinzi gusa rero inshuti yanjye winjiye muri icyo gihugu nk'ikongo ubu ubu iyo bakubwira bati ngo turaguha amadolari eh, ijana ha wobanza kwibaza mbega nzoyarira hega hene nzogenda ngaruke ha urabona rero hari turacyafite ibibazo bikomeye imbere mu gihugu mu ntwaro z'ibihugu bituma iyo ngingo idashoboka muri iki gihe murakoze no ku mupaka biratugora no ku bubanyi biratugora nkabishwe rero kuri afurika yose iramahoro murakoze dufise maisha el varane mporimana muratwumva mporanimana murantunga muratwumva
turabumva Eh, mporanimana uhamagawe irihe
mpamagareye mu rwanda urafise ikibazo cyiyumviro bishikirize
Eh, mfite ikibazo none haro ndabumva
Eh, mfite ikibazo nayo nk'ubu nitwaza ataviza dufise ubu byaratangiye byatanguye ubu canke bizoguma bizotangura mu minsi iri imbere Kare ico kibazo narifite Eh, ku vyerekeye kenya eh, kenya perezida ruto yatangaje ko iyo ngingo izoja mu ngiro eh, mu mpera z'uyu mwaka
eh, yego mu rwanda nibaza ko byatanguye eh, kuva umukuru w'igihugu paul kagame abitangaje
eh,
murakoze
eh, ikindi kibazo narifise yego
none tuzokwerekana muri karengane mu gihe tuzoba twinjiye canke nayo nyene ntayo tuzokwirirwa turerekana
reka mbaze professeur jibe mwo mwo mwishura
eh,
rero murakoze cyane marisa kuri icyo kibazo cyanyu Eh, ku by'ukuri Eh.
iyo bavuze yuko batarihisha si ukuvuga yuko umuntu atagendana impapuro urazerekana gusa ah, nta kindi kintu bagusaba niyo winjiye us- ufatiye mbere atanga wari mu bihugu- kibanyi cy'u rwanda ibaze ko byamaze gutangura kwinjira mu burundi urerekana mugabo nta kiguzi na kimwe uriha na- na kimwe uriha urerekana gusa ko winjiye mu burundi hama ukerekana ko uvuye mu rwanda usohotse hanyuma bakakwandika bukabandanya atanakimurisha Eh, kandi ugiye kuraba noneho ku nyungu ko cyane cyane ari inyungu iyo uje ukava mu gihugu kibanyi cy'u rwanda eh, udusanga ushyitse mu burundi ukoresha amahera y'amarundi kare ah, n'amahera usanga ufite y'amanyarwanda uzosanga uyakoresheje mu burundi ni ukuvuga yuko igihugu cy'u burundi kirunguka igihugu cy'u rwanda kikunguka kubera na usubiyeyo eh, abarundi barakunda kuvuga icyo bita akaganuke nawe ntubura akandi kantu be n'uguze ugashyira abandi bantu mu rwanda kandi hano icyo nakongera ko ni uko muzosanga hari ibintu byinshi bigiye biraba mbere urabye muri iyi minsi hagati y'uburundi n'u rwanda hari abantu benshi bamaze iminsi bagira nuvuga nti nk'imikino hagati y'uburundi n'u rwanda ah, mu kwezi guheze hari abantu bagiye b'amakinga muri uku kwezi kwa cumi na kabiri haruza imipira ya basiketi hagati hagati y'abakinnyi bakinira mu rwanda no mu burundi uzosanga ari ibintu byiza cyane baz- abantu bazobikuramo ah, kunguko ni ukuvuga yuko wewe amahera ufite ntuzayatanga ku mupaka ariko uzayakura uzayakoresha mu gihugu ugiyemwo kandi uzokunguka kubera iyo uvuye n'aho ugiye hose uzonezerwa murakoze murakoze Ah, ku- ku vyerekeye i- uku ku- kugurura ah, akarere ka afurika ah, dufatiye kuri ayo masezerano yo ku mugabane wose wa afurika yerekeye korohereza uruja n'uruza ah, rw'ubudandaji isoko rusangi muri afurika yatanguye gushigwa mu bikorwa yamara biravugwa ko kuva ayo masezerano atanguye ikibazo c'uruja n'uruza rw'abantu eh, mu karere kose ka afurika eh, cikweze eh, gisa n'ikitakurikire kandi catezwa kuba eh, kijanye n'ayo masezerano hama nashaka no kubaza wewe professeur gilbert kubera ko ibihugu vyo muri afurika vyinshi bitsimbatara ku vyerekeye kwiyugarana mu mbibe zavyo ni- nikihe bivako Ni- nihe nsiguro mwobitanga ko
Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo Eh, notanga akarorero ku gihugu cy'u Burundi cyangwa u rwanda igihe twinjira mu bihugu eh, ishyirahamwe y'ibihugu by'ubuseruko eh, murazi ko twatanguriye yuko bijya bihugu bishika nka bitatu biza yatanguye kenya tanzania na uganda hanyuma u rwanda na burundi tukaba twarinjiriye rimwe mu bibiri n'indwi igihe byatangura hari ibihugu byinshi byahise bidukura ko viza cyangwa aya mahera yo kwinjira Ah, ndavuga nka nka kenya mugo ugiye kuraba nko muri tanzania byaratevye aha rero byatumye nko muri eh, tanzania insiguro barigeze gut- gutanga bavuze yuko n'amahera bari barateguye kwinjiza mu gihugu cyabo no mu kigega ca leta ni ukuvuga yuko igihe amasezerano abaye ibihugu byinshi birakunda guteba kubera n'amahera bari barateguye kuzokoresha n'amahera amahera bari barateguye eh, kwinjiza mu gihe mu kigega ca leta rero ni ukuvuga yuko badahinduye n'itegeko kija- bijanye na- n'ikigega ca leta cabo kenshi rero eh, baca gusanga baca kugira aya masezerano eh, bati- bataravye neza ukuntu azoja mu ngiro mugasanga itegeko barisinye canke igihugu userukiye igihugu yabisinye muri iyo myumvikano mugabo abari muri nzego zi- zitunganya yaba ibi- ibigega canke abatunganya ivy'ingenzi bakaba batarabishira mu ngiro mu mategeko yabo mu nzego zi- zibaraba cyane cyane niho umuntu yo- aha cyane cyane nico umuntu yovuga kandi kenshi mu bihugu byo muri afurika muri- mbere mugiye no kuraba kenshi iyo masezerano eh, amaze bamaze kuyashako igikumu eh, muzosanga ahantu henshi mu nzego nto nto eh, muza gusanga basa nko kumenga barateba kubishyira mu ngiro kubera eh, n'umuntu yovuga nk'ukungene ugenda barakurikirana muri mu buryo bwa bw'amakete canke ah, novuga nti mu nzego zitandukanye cyane cyane n'icyo umuntu yovuga kubera abanyafurika bara- kenshi iyo bagiye hamwe bafite amasezerano bumvikana ku bihugu ku rwego rw'ibihugu cyangwa ku rwego b'abakuru b'ibihugu mugiye ugiye kuraba nko mu- mu- ku nzego zo- zo- z'ubushikiranganji cyangwa ku ma- ku zindi ku yandi maserivisi ugasanga baracari inyuma gatoya nibaza ko ikibazo kiri aho cyane cyane mu bihugu byo muri afurika murakoze murakoze dufise yapa alphonsine uratwumva
ndabumva neza iriya amerika muduhamagaye muri he
yego mpereye mu rwanda i kigali mufise ikibazo mubaza Tutamanye.
abatumire eh, mufise ikibazo mubaza abatumire canke iciyumvire mushikiriza mubishikirize
yego eh, ikibazo nzashaka kubaza utumire mwatuzaniye ndetse na- ni- ni- nakahe kamaro ko kabonye umujyi urugero nk'urukingangano ry'umunya kuko ifurika bakomeyeho viza
Mwo- mwo- Niki- niki babona ni- ni izihe nyungu babifitemo icya kabiri ese umunyafurika wava akagera eh, ni- cyangwa se ibihugu ibihugu byo bitafashe iyo ntambwe yo kuba bazakora byabo ntabwo bizababangamira kuva ko ibihugu nka kenya cyangwa u rwanda bo bakuyeho amaviza bo ni- bizaba ari igihombo ku bihugu du- du- duturanye duhana imbibi eh, muri rusange cyangwa se ibihugu byo muri muri rusange ni iki ni iki- ni- ni iki batubwira cyangwa se eh, ni- ni- ni- ni gute babyiyumvira ah? kumva ko bitabangamira ibindi bihugu bibanyi
murakoze
nda- muntunge uwo mupfasoni antunge bicanze fideli ah, ansigurire icyo yavuze kuko sina- sinategereye neza muntunge
eh, yariko ar- arabaza ko i- i- izo ngingo zafashwe nk'ibihugu vya kenya n'u rwanda ngo ko bidashobora kubangamira ibihugu bibanyi ku vyerekeye gukuraho ayo maviza
rero jewe niyumvira ko eh, u- nk'u rwanda usanga ibibibe n'uburundi mvuga icyo gihugu rugize ruti iwanje ku mupaka w'iwanje umunyafurika azokwinjira ata kibazo afite mu byerekeye mureke yinjire araza namureke n'impapuro igihugu cyiwe agashika ku mupaka u- uruje- u- eh, i- i- u- uruja n'uruza ku mupaka agashyira ko ikidodo gusa cyangwa se iki u- u- uyu arinjiye atahutse ashaka ikidodo aratahutse gusa kandi ibiri icyo kidodo yinjiye icyo kidodo asohotse n'umunyagihugu icyo bashyira ko gusa ubu u mu rwanda winjiye gushika umukuru w'igihugu afashe iyo ngingo winjiye mu- muzananye n'umunyarwanda we yarengana kandi agaca mu murongo wabo gusa akarengana agashyika imbere y'ujejwe uruja n'uruza imbere yiwe agashira kuri kidodo kivuga kiti naka yinjiye ubundi rero bari kumwe kadafite mureke yinjire araza bakaraba ko ayifite koko bagashyira ko viza y'akarere viza isigaye u rwanda ubu viza y'akarere ibyo bahora bakora ariko ibyo urumva bitwara ayo mafaranga bahora batanga bigatwara n'uwo mwanya mwene rwanda arinjira mwazananye arakarengana nta kibazo barashaka kukidodo gusa ariko iyo icyo gihe yanze bigata umwanya muremure ugereranyije na mwene rwanda bari muzananye kugira amahoro murakoze duvise ku murongo kandi gashishiri benjamin uratwumva
ndikubumva ijana ku ijana uruteka muriye
mperereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu murwa mukuru wa kinshasa ufite ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza ubushyikirize nari mfite ikibazo ku bijyanye n'iyo viza bakuyeho buriya twebwe muri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni minsi isize niho baherutse gukora arolema arolema y'abaturage bo muri kongo mena hariho ibibazo by'umutekano mukeya birimo uburasirazuba bwa kongo abaturage benshi ntibashoboye gufata amakarite delegiteri ntanga indangamuntu zo kugira zibemerere ku kwidegembya mu bihugu byabo nangwa mu bihugu by'akarere none nk'uwo uwo muturage udafite uwo muturage waba warabonye inani y'ikarite deletere nangwa indangamuntu aba yemerewe kwinjira mu gihugu nk'icy'u rwanda nta yandi mananiza yasabwa nangwa se kw'abo bandi batabonye ubushobozi bwo gufata karite deletere bakaba barimo bamwe na bamwe ari abayetidi abantu bigira kuri za kaminuza baba bafite za karite zibemerera yuko ari abanyeshuri bo ku mashuri ya kaminuza none izo karite za kaminuza nta kuntu baba bakora kugira zibemerere kwinjira mu rwanda icyo ni cyo kibazo cyo na ibyo ni byo bibazo bibiri nanjye nkeneye kubaza ndabashimiye
yego ndabashimiye profesor jibe mwari mwasa n'abigeze gusigura icyo kibazo hari ubundi yari yakibajije mwo musigurira kumva neza gashishiri
murakoze cyane kuri icyo kibazo mubajije ku by'ukuri nk'uko nari kare kutariha ku mipaka si ukuvuga yuko umuntu ataba afite ibitabo by'inzira kandi nk'uko uyu ariko arabaza mu by'ukuri impapuro z'inzira ziri mu bwoko bwinshi nk'ibihugu mbere dusanzwe dutanga imbibi mu kibano turaba dufite impapuro zitwa murekarengane cyangwa resepase nayo ntibashaka kuyikoresha cyangwa ikindi gitabo cy'inzira bita pasiporo ni ukuvuga ko bino bitabo byose bishobora gukoreshwa byemewe nko mu burundi mu bihugu tubana turemeza yuko ibyo bitabo bishobora gutuma umuntu yinjira ariko rero ni ukuvuga yuko kurengana no uteza ko ufite igitabo cyo kurengana kandi cyemejwe n'igihugu uvuyemo ni ukugira ngo barabe bashobore kumenya aho uvuye kandi hari ibibazo numva umenya bakunda kubaza byinshi byerekeye umutekano mbega aho avuye ntaze gutera umudurumbanyi mu gihugu agiyemo cyangwa ntashobora kuba atumwe mbere n'utugwi ibyo ibyo ni ibintu ibibazo bibiri bidasa ikibazo cya mbere no kwerekana yuko by'ukuri ibyerekeye ikibazo cy'umutekano gifite abantu bakijejwe hanyuma iyo gituma bakijejwe nicyo gituma rero muri izo mpapuro zo kurengana cyangwa ibitabo by'inzira biba ari ibitabo ntuvuze ntibikwiye iby'amategeko ni ukuvuga ko si igitabo kiba cyararenganye cyangwa amatariki yararenganye ni igitabo kiba cyemejwe n'igihugu umuntu wese avuyemo hanyuma urenganye barakwandika nk'uko nabivuze kare murashobora kuraba cyane cyane turafi nk'ibihugu duhana imbibi kenshi niho usanga hari ingenzi y'abakongo hagati n'uburundi cyangwa hagati ya tanzania n'uburundi cyangwa u rwanda n'uburundi murakoze hariho n'ikibazo cy'abimukira abantu bashobora kwibaza ko boca baja mu bihugu bifise nk'ubutunzi bwisununuye kurushiriza co mukibona gute
murakoze cyane by'ukuri urabye ibihugu byo muri afurika uko umwe tumeze ni ibihugu dusa n'abasha kumera cyo kimwe urabye nk'ibihugu bitunze nibyo ibihugu bitunze birafite ingorane mbere ni uvuga biba bikeneye ibindi bihugu bidatunze kubera usanga bakeneye abakozi abakozi bafite ingufu bagikomeye mbere na benshi ni utakarorero nk'igihugu cya afurika uza gusanga kenshi abantu bakunda gutera imidurumbanyo hagati y'abanyafurika y'epfo n'abantu bavuye mu bihugu byanyu kubera bitwa ko baje kubatwara akazi by'ukuri ntibaba baje kubatwara akazi baje gutora akazi basanzwe kahari hanyuma iyo umuntu rero ari ingenzi akagenda mbere no mu mategeko byo mu bihugu bisanzwe duhana imbibe cyangwa byo mu buseruko n'ibyo birimo yuko umuntu ashobora kugenda afite uburenganzira bwo kugenda gukorera mu kindi gihugu iyo umuntu rero agiye gukorera ahandi aba agiye kurondera akarusho ashobora kuba avuye iwabo afite nuvuga ni umwimbo mukeya mugabo mu gihugu agiyemo kubera igihugu giteye imbere akazokwimbura ibintu bishemeye icyo ni icya mbere hira kabiri hari ikintu cyerekeye batavuga cy'imitahe urashobora gusanga ufite umutahe mutoyi mu gihugu gitunze ukazavuga ati uyu mutahe mfite nk'imiliyoni cyangwa zibiri ndi muri afurika y'epfo n'amahera make ariko nogenda nkaja mu gihugu kibanyi nka yaba angola cyangwa nkavuga nka zimbabwe nuko ntazi uburorero ngira ngo bitandukanye cyangwa nkajya nko muri tanzania miliyoni y'amadolari amahera menshi cyangwa zibiri ariko uri muri afurika y'epfo amahera menshi nuvuga yuko harimo akarusho ku bihugu mbere novuga nti ku bihugu bitunze urabye n'abandi bantu n'ibihugu biri kumwe birakorana n'ibihugu bidatunze urabye nk'ubuzi bw'abantu b'abanyafurika bakora i buraya ni ubuzi buba yabaye kandi abanyafurika babukora neza nicyo gituma uzasanga ibihugu bimwe bimwe ntarenze kuvuga amazina byose mbere ufashe nka amerika cyangwa nka canada usanga akenshi baremera ko abantu bagenda bakabaha impapuro bakagenda gukora iwabo kubera usanzwe iyo igihugu gitunze ikiba gifite n'akazi kenshi murakoze murakoze dufise abdu shani uratwumva
ndabumva neza uhamagaye urihe shani duhamagaye urihe
ndi tanzania ufite ikibazo ubaza icyo kintu ubishikiriza ubishikirize shani uratwumva abamvugisha aho ngaho ndagerageza kukumva ko narindi icyerekezo kibi mu bice by'ahantu bita sanga
urafite ikibazo ubaza cyangwa icyiyumviro ushikiriza halo wi uratwumva
ntabwo mwumva neza kubera ndi ahantu hari cyane ndisanga ahantu mu mashyamba
utatwumva reka reka tuzogerageza ikindi gihe uri ku murongo mwiza turagushimiye radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri isanga turi ko tuvuga ku ngingo ziherutse gufatwa n'igihugu cya kenya n'u rwanda cyo gukuraho amaviza ku banyafurika bose bazogendera ibyo bihugu hari perezida ruto yaravuze ko yashimikiye ku kamaro gakomeye ko kutibugarana mu mbibe z'igihugu na cyane cyane ku bakiri bato aribo bagize igice kinini cy'abanyagihugu baba muri afurika ku bijyanye n'abo bakiri bato ni akahe kamaro uko kugurura nk'izo mbibe no kudasaba amabiza bishobora kugira ku byerekeye kwiteza imbere kuri bo no guteza imbere ibihugu byabo umushinga ntahize none icenze
ibyo ni ibintu bikomeye rwose cyane cyane kuri abo bakiri bato bakija kugurisha itunga ryabo ari itunga ryo mu minwe ari itunga ryo mu mutwe kugurisha ubwenge bwawe hakurya no hakuno y'urubibe mwarimu wo muri kaminuza y'i burundi ashoboye kugenda mu gitondo akigisha i butare akagaruka mu rugi we cyangwa uw'i rwanda akaza w'i butare akaza akigisha kuri kaminuza iri mu kayanza cyangwa i ngozi akinjira akigisha agataha cyangwa akinjira akadandaza agataha agatahana inyungu yazanye ubwenge bwiwe yazanye inyungu ibidandazwa byiwe arabishoboye atahanye inyungu ata kindi kirinze gusabwa n'ibintu bikomeye ku bihugu bya afurika bibonwa n'abategetsi bake ari hanyuma bikagora benshi nicyo gituma burya afurika mu bibazo ifite ni ukubona kure ni uguharura neza ibyerekeye igihugu ingingo ufashe iyo ari yo yose ikazanira akamaro igihugu cyawe ibyo ni ibintu bisiga abategetsi benshi bo muri afurika bishobora bake bafata ingingo bamaze guharura bamaze abantu kubaza ugaharura hanyuma ugafata ingingo ntuze gufata ingingo ntuze guharura wamaze gufata ingingo benshi bamaze gufata ingingo hanyuma bati pe mbega bya bindi mbega hano mbega nafashe ingingo rya bati nini yampaye kaburimbo nuko rero mwene abo bagira si uko kagame agira si uko ruto agira gira amahoro murakoze kuba ibihugu byo muri afurika bishobora gukurikira ibyo bihugu bitanu mu gukuraho amaviza ku banyafurika bose bashaka kubijamwo abitegereza ibintu baravuga ko bishobora kurekurira abantu kwinjira muri ibyo bihugu ku mugabane wa afurika ariko bitatanga uburenganzira bwo gushobora gusaba akazi ni uko ushobora kugira imirimo y'ubudandaje muri ibyo bihugu gushobora kuha kuhatura kuhubaka ko bisaba ibindi byinshi mwasigurira ariko aratwumviriza professeur Gilbert ingene ibyo bibazo naho hovanwaho ayo maviza ibibazo bibandanya hari ibindi bindi bishobora kuba hakiri izindi nzitizi kugira nk'abo bagiye muri ibyo bihugu bajanywe no kugira nk'imirimo y'ubudandaji cyangwa kuhaba bishobora kugira
murakoze cyane kuri icyo kibazo ni kuri abanyafurika n'ibyo basanze nko kumenya ubu burenganzira baburonse mugabo bizogenda bisa nk'uko umenga bigenda boroboro ndabaye akarorero ko muri afurika y'ubuseruko dusanzwe twebwe urundi turimo maze yuko ayo mpamvu zenya ayo mategeko twe twayarenganya yuko twareba yuko abantu bose bari mu burundi yuko duhana imbibe unashaka kugenda gukorerayo mbere ariko ugiye kuraba nka nk'igihugu cya ndambaga nk'igihugu cyitwa cyateye imbere dufate nka kenya abarundi benshi ntibaza gutabaza muri kenya kubera izindi ntambamyi intambamyi z'ururimi cyangwa imitahe ugiye kuraba nk'ahantu bafite imitahe mu burundi imitahe imitahe mito mito benshi rero bizobagora yuko batugenda gukorera muri kenya ko n'akarero ka mbere kagira kabiri ugiye kuraba usanga abarundi benshi mu mico yabo sinzi ko ari byo abami bashyize mitwe y'abarundi abarundi benshi ntibakunda kujya hanze keretse abantu bari mu bisagara uzasanga abantu bari mu misozi basanze birimira badahise baragenda keretse umuntu afatiye nk'ajya abantu bari ku mipaka ugiye kuraba nk'igihugu mu burundi ufatiye nka mu gatumba uzasanga abantu benshi baza mu burundi ni abanyekongo mu mico yabo barashyize ibintu by'ubudandaza byo mu mitwe yabo mu mico yabo baramenyereye ariko tuye kubiraba byari ibintu bisa n'ibintu byiza cyane rwose njyewe nobaha akarorero nka jewe nk'umwarimu kugenda kwigisha muri congo ntagiye ndigisha nkamarayo nk'imyaka itatu nzaragenda nkamara ukwezi kumwe cy'amezi abiri ibyo biramfasha kubera ku mupaka naco ndiha nta n'icyo bisaba mfata imodoka hajya kwa hajya bita ku isoko bita kwa kwa siyoni nkafata imodoka nkaja kwigisha bukavu narigishije jewe muri institut superieur de bukavu institut pedagogique narigishije mu yindi universite mu kuvuga yuko ni uburenganzira baguhaye kukorohereza n'abandi bose bakazakorera nk'uko nyine mu bikorwa basanzwe bakora bituma rero ushaka kwimbura mu gihugu ugiyemo ukabandanya ukora n'igihugu urimo ariko rero kugurura cyo kuba yuko umuntu wese acagenda hanze kandi ibyo ni ibintu bigoye haragoye imitahe kandi ugiye kuraba n'abarundi benshi bakorera aho bakorera niho basanzwe baba bazasanga rero yuko kuri zo kwimure urugo rwawe ni ibindi bintu nibaza yuko cyane cyane umuntu yovuga yuko ari ibintu cyane cyane nibaza ko ari byiza bizofasha kugwaruka kugwaruka basanzwe bafise bakirondera mu buzi barondera cyangwa mu byo bazokora bizabafasha yuko bagenda mu bihugu byinshi bitandukanye murakoze murakoze nashaka ndababaze mbananije kuri icyo kibazo mu bishyirwa imbere ibisata bishobora gutera imbere ayo maviza avuyeho harimo nk'ibisata by'ingenzi hari ubudandaji hari ibindi ubona eh, byogirira akamaro eh, ibihugu byo muri afurika ayo maviza ashoboye gukurwaho ku mugabane wa afurika akarekurira abanyafurika bose kuja mu bihugu byo muri afurika ata maviza batanze
Eh, ku by'ukuri eh, wavuze ibintu by'ingenzi n'ibyerekeye ubudandaji eh, n'amahinguriro ah, ah, bizotuma yuko nk'umurundi eh, n'umwisi umuntu ariko aravuga ari muri zambia kenshi nibaza yuko ari igihugu kitari kure yacu eh, duhana urubibe duciye muri muri- mu kiyaga tanganyika bizotuma ko nk'umurundi ashobora kugira ihinguriro mu bihugu kibanyi eh, nko muri zambia akazogira ihinguriro mu- muri zambia bikazotuma ashobora gukorera muri zambia cyangwa agakorera mu burundi ashatse akazogira amahinguriro abiri rimwe riri muri tanzania bamwe rimwe riri muri zambia cyangwa irindi riri mu burundi kandi eh, ubandanije mbere eh, barashobora no kubandanya umaze gushika muri ibihugu vya zambia muzosanga ibihugu vya zambia ari ari mu bisata by'ibihugu byo afurika yo hepfo eh, ama- amayira yuguruye bashobora kubandanya kuja muri za zimbabwe namibia mbere gushika muri afurika y'epfo nibaza ko ari ibintu bizotuma mbere ugwaruka cyane cyane ugwaruka nibaza ko eh, usanga wikorera ivyabo kuzogenda kuraba ibintu batari basanzwe bazi bakazomenyera gukorana n'ibihugu bitandukanye hari ibyo bashobora bagashobora gukorayo bakazobayo canke hari ibyo bashobora bakazokora bakazokorayo bataha berekana ubuhinga bakuriyeyo murakoze murakoze nashaka mbaze umushinga ntahize no nicayenzi mwigeze kuvuga ko n'aho ayo maviza yovanwaho ku mugabane wose wa afurika ku banyafurika bose bashaka kuja mu bihugu bitandukanye byo muri afurika hakiri intambamyi zikomeye hari izo mwashikirije mwari mwavuze ko hari intambamyi zikiriho hagati mu bihugu nyene ubya- ubwavyo ah, bituma uwo mugambi udashobora gushika kumbure ku vyo uba wishinze Ah, mwobisigura neza
eh, yaba eh, i- inyungu inyungu eh, inyungu igihugu gishobora kuronka gukura mu gukura agira ati nk'umuperezida wa kenya cyangwa uw'u rwanda avuze ati jewe ubuzo kwinjira mu- muri iki gihugu ntazosubira kuriha mureke yinjire urabona igihindutse ni uko mukerarugendo uwo ari we wese aca aronka ya- ahinjije amafaranga hafi ama- amajana abiri amadolari amajana abiri aho ni ku ruhande rw'amafaranga arinjije iyindi i- i- i- i- ikindi kintu gikomeye nta mwanya ata ariko arajarajara eh, mu mu- mu kwinjira aragenda bagashaka ikidodo gusa ibyo na- na mwene kenya cyangwa mwene rwanda arabica ko mukajyana mukarengana mu gihe kimwe nk'uko mwakurikiranye ubu rero nibyo bizobwirwa abo ba- barungutse abo bakerarugendo bungutse kabiri bungutse umwanya bungutse n'amahera bari gutanga Eh, mubivunagure umwanya ugiye kurangira yego Eh, igihugu nacyo rero kirungutse kuko uyu o mukerarugendo aje mu gihugu ayo mafaranga atatanye aza kwinjiza noneho mu gihugu mu- mu- mu- muri- mu- mu- mu- mu kugura ibi i- n'ibi muri icyo gihugu cyawe abadandaza mu gihugu cyawe barunguka nabo bungutse igihugu kikunguka ayo makori yu- bigahita biba uru- u- u- igihugu kikaduga kubera politike nziza ya- y'ibi- y'ibyerekeye murakoze murakoze Ibyo ni ibintu bikomeye cyane murakoze bikomeye ego murakoze ndabashimiye eh, barabatumire umushinganeza nini chenzi muhinga mpanu- mpanuzwa jambo ku bibazo vyerekeye politiki ubutunzi n'iterambere ari muri Canada na professeur Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura twako turavuga ku ngingo ibihugu vya Kenya n'u Rwanda biherutse gutangaza yo gukuraho amaviza ku banyafrika bose bashaka kuja muri ivyo bihugu bikaba vyiyongeye ku bindi bihugu bitatu vyari bihasanzwe vyaza vyarafashe iyo ngingo ndashimiye rero abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mukunda iki kiganiro n'ibiganiro vyacu kuri radiyo ijwi rya amerika tubatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kurinirira mwese mugira ibihe vyiza